iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika turigenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa- ka- kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi ndabahaye mwiriwe mwese inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika risamirane washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ntitwize urabona ngo twize gusa urabona nyine dusa mu mu minwe none twebwe dutanze ikintu ntitubone iyo kija ntitubone iyo kiva munatwugira ahubwo mwebwe muratuvugira imbere twe dusa n'abahohotewe aha mu rurambiro umengo hituzwe ni ukuri mudushikeko twese kuko twese turi bene imana
uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku mutumba wa rurambira uri muri komune ya mukike intara ya bujumbura avuga ko umutumba wabo wibagiwe mu by'iterambere iyo nkuru co kimwe n'iyindi ivuga ku mvura yaraye iguye mu ntara za muyinga na kirundo na karuzi muri antunga turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu tubafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abantu ariko imbere y'uko tubabwira amakuru avugwa mu ntara tubanze tubabwire muri make ku mugwi w'abiyahuzi al-shabab ukora muri somaliya woba warishe umusirikare aturuka mu gihugu ca uganda yari yarafashwe kuva mu kwezi kwa cenda k'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu ivyo vyasohotse muri video yashizwe yahabona n'uyo mugwi umugwi al-shabab umenyesha ko uwo musirikare yishwe azi ku izina ya masasa akaba yafashwe mu gitero cabereye ku kirindiro c'abasirikare baturuka muri ghana kiri mu gisagara ca janal ku birometero ijana na mirongo ibiri uva ku mugwa mukuru wa somaliya i mogadisho abasirikare cumi n'icenda baturuka muri uganda bakaba barasize ubuzima muri ico gitero perezida yoweri museveni wa uganda yari yatangaje ko bamwe mu basirikare b'igihugu ciwe bagizwe imbohe na al-shabab yamara nta gitigiri yatangaje iyo video isohotse kandi nyuma y'iminsi ibiri umugwi al-shabab uhimbaje igitero ca mbere wakoze ku kirindiro ca LAD igitero cahitanye abasirikare ijana na mirongo ine baturuka muri Kenya n'abatari bake bagizwe imbohe muri make kandi muri nigeria indege ya gisirikare yishe abanyagihugu bashika kuri mirongo itanu mu gihe yari igamije gukora igitero ku bagwanyi ba boko haram ibisasu vyayo bikaba vyahavuye bitumbera ahari impunzi kuri uno wa kabiri perezida muhammadu buhari wa nigeria yatangaje ku rubuga rwiwe rwa twitter ko abajejwe ababajwe n'ico gitero cakoze ku banyagihugu bo mu gisagara ca rane muri leta ya borno perezida buhari amenyesha ko abacitse kw'icumu bazoshumbushwa ishami ry'abaganga batagira imbibe MSF mu mfunyapfunyo rimenyesha rimenyesha ko ico gitero cahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na babiri nayo abashika ku ijana na mirongo ibiri bakaba barakomeretse umuryango mpuzamakungu wa Croix Rouge watangaje ko nawo wabuze abantu batandatu mu banywanyi bawo ico gitero kibaye mu gihe gisirikare ca Nigeria cari caratangaje ku misi ihera ko gisa nica nicigaruriye akarere ka Borno gacumbitswemo n'abagwanyi ba Boko Haram imyaka umunani iraheze ako karere karangwamwo intambara yahitanye abantu bashika ku bihumbi amajana abiri n'abaharugwa mu miliyoni zibiri bataye izabo Ihiganwa rigira mirongo itatu na rimwe mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika kandi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rirabandanya mu gihugu ca Gabon kuri uno wa kabiri inkino zahuje imigwi iri mu mugabane wa D urukino rwa mbere rukaba rwahuje Ghana na Uganda urukino rwaheze Ghana ifise igitsindo kimwe ku busa bwa Uganda mu rukino rwa kabiri Mali yatanye mu mitwe na Misiri iyo migwi uko ari ibiri ikaba yatahukanye ubusa ku bundi nayo ku wa gatatu hategekanijwe guhura imigwi ya Gabon nuno musi na Burkina Faso muri kino rwa mbere urukino rwa kabiri rukaza guhuza Cameroon na Guinea Bissau iyo migwi yompi ikaba iri mu mugabane wa A aha tukibutsa ko izo nkino ziriko zirera muri Gabon zizohuza imigwi ishika kuri 16 ihurikiye mu migabane ine zatanguye kuwa gatandatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere zikazohera itariki ya gatanu mu kwezi kuza kwa kabiri radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderese ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
nongere ndabahe ikaze kandi banywanyi b'ijwi ry'amerika nari nabiciye ku masonga mu kanya y'uko mu ntara ya muyinga hamwe na karusi harahaguye imvura irimwo igihuhu sigahitana amazu atari make turaza kugaruka kuri iyo nkuru handi hato n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze ariko imbere y'aho dukubitire ku mutumba wa rurambira wa komine mukike intara ya bujumbura tubabwira ko abanyagihugu b'uyo mutumba basaba abajeje intwaro kubashigikira mu bikorwa vyo kubaka ivuriro ivuriro abanyagihugu babona ko vyoteza imbere commune mukike na ryabaye ya nyuma mu isuzuma riheruka y'amakomune yose agize igihugu c'u Burundi mu bijanye n'iterambere Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende abanyagihugu bo ku mutumba wa rurambira muri komine mukike baridoga bavuga ko bakenya ivuriro ribegereye kuri uwo mutumba inkwirikizi ni gufata urugendo rurerure kugira bashike ku ivuriro ritoyi ry'imayuyu ryitwa ko riri hafi yabo kuhashika bavuga ko ari urugendo rw'amasaha abiri n'igice bagenda n'amaguru ipikipiki zunguruza abantu zikorera muri ako karere zibasaba amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine ayo nayo bavuga ko abagora kuronka abakenyezi bavuga ko ubwo bukene bw'ivuriro ribegereye bubatuma batoroherwa gupimisha imbanyi igihe bibungenze niyo ngabo Pascal umwe mu banyagihugu baho avuga ko avuga ko igihe umuntu agwaye mu ijoro bitoroha kumushikana kwa muganga iyo nk'umuntu afashwe mu ijoro ntimworohe kugira ngo ashike kwa muganga na cyane cyane ngaho ni na mitende hariyo abantu bari hepfo cyane aha ku rubibe rwa komine mutambu nko mu gakara ntivyoroha kugira ngo ashobore gushika imayuyu ahandi naho hariho abana basanzwe biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icumi na rimwe ngaha mu rurambira abana bategerezwa kuronka ivuriro bivuriza ko kuko iyo abana bafashwe rimwe na rimwe badugana ku nderuzo hari ubwo rero usanga ari nk'ingwara ibafashe burabira ntivyoroha kwa abana bashika kwa muganga bari bakwiye kuronka ivuriro rero hafi yabo ribegereye nubwo biri uko aba banyagihugu bavuga ko komine yabashize mu muhango wo kububakira iryo vuriro ariko baridoga bavuga ko ku ruhande rwabo ibikorwa by'intererano yabo babirangije ko batumva ikitebeje bakwa baravuze mu by'iterambere ti baduhe ivuriro kuri uwo mutumba wacu aho hari amashuri dufise amatafari dufise amabuye umusenyi badutebeje twe twabuze n'ico kintu ntitubona iyo kiriko kija twobona n'utubati ibindi twovyikorera ntitwize urabona ko twize gusa urabona nyene dusa mu mu mino none twega dutanze ikintu ntitubona iyo kija ntitubona iyo kiva ubu natwogirana ahubwo mwege muratuvugira imbere twe tusa n'abaho bahohotewe aha mu rurambira umengo hituzwe ni ukuri mudushike ko twese kuko twese turi bene imana uwabaye hejuru n'uwabaye hagufi y'aha yasi twese turasa ni ukuri muze mudushike kumwe muze muratugendera nk'uko niho twoza turaronka niyo dushikana ivyiyumviro urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine muyukuronje avuga ko ico kibazo c'ivuriro bagifashe nkama abandanya asaba abanyagihugu kudacika intege mu gutanga intererano yabo mu bikorwa vy'iterambere ikibazo c'ivuriro naco ko bateye iyo ntambwe na shindi kizoteba kiboneke ariko ntibibaze ko bahejeje nuba amaboko yabo turacayakeneye kugira ngo iyo vuriro rishobore kuhaba bazobananye baterera hanyuma leta nayo nkuko yavyemeye iratanga ibikoresho bimwe bimwe kandi komine yaramaze gutangura gusaba ivyo bikoresho niyo vyaboneka bizoca bibashikirira aha mukamenya ko ku mitumba cumi n'umwe igize komine mukike imitumba ine ari ifise amavuriro hambavu kandi y'ubu bukene bw'ivuriro abanyagihugu baridoga ko ishure ryisumbuye riri kuri uwo mutumba wa rurambira rikenya abigisha umukuru w'uwo mutumba nyandwi izidoro asaba ko bogarukirwa no mu kuronswa abigisha ibikorwa turabandanya n'ubundi amashuri twarayiyubakiye ubu twari twaronse n'igisata c'amashure yisumbuye mugabo nta barimu tugira abo bana bacu basa n'abari mw'ibarabara n'abariko baragira baza barabakurikirana buke buke nitwe tuza turiyungunganya turaba ukuntu twobikora co gituma twotera akamo leta yuko yoturonsa abarimu bakurikirana abo bana twibutse ko komine mukike yabaye iya nyuma mu makomine ijana na mirongo ibiri n'icenda agize igihugu c'u Burundi mu isuzumwa riherutse kuba mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere vyaranze ayo makomine mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri komine mukike mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Urakoze Diane Ndonse tunyarukire rero mu ntara ya Muyinga yarayiguyemwe imvura nyinshi ivanze n'urubura hamwe n'umuyaga ikabomora ibintu byinshi harimo inzu imirima amashuri n'amasengero ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze akorera ngaho i Muyinga amwiriwe Jean Bosco
mwiriwe cyane diane vyifashe gute i Muyinga
ego iyo mvura yaraye ikoze ibintu bibi cyane yaguye ejo hagati y'isaha icyenda na nusu hamwe n'isaha eh, cumi n'inusu iyo mvura rero ikaba yari ivanze nk'u- n'umuyaga mwinshi hamwe eh, n'urubura ikaba yaguye umwanya utari muniniya cyane yamaze nk'iminota nka mirongo itatu eh, ikaba yaguye cyane aho ibintu vyononekaye cyane eh, ni muri eh, komine ya muyinga aho abamusitanteri harura amazu bagera ku mirongo icenda amashuri hamwe n'amasengero atari make ahandi iyo- yononye ibintu cyane ni muri komine ya gashoho aho naho nyene hari amazu yagurutse eh, nk'uko twabibwiwe eh, na buramatari w'intara ya muyinga hamwe eh, no mu mak- no muri komine ya buhinyuza uko rero uno munsi vyifashe nuko abanyagihugu eh, ba- bameze nabi cyane kuko eh, aho i muyinga hari hasanzwe havugwa ikibazo c'inzara kubera naho nyene co kimwe n'intara ya kirundo hatse izuba cane uno munsi rero abanyagihugu bakavuga yuko bari eh, mu kangaratete nde- ndetse kuko Jean bari Bosco- basanzwe bamerewe nabi bakavuga yuko eh, bica biza vyunyura bagasaba yuko bofashwa Jean Bosco ni amakomune atatu muri rusange yakozwe ko n'iyo mvura abanyagihugu baho muri uno mwanya barihe bariko baregeranirizwa hamwe canke amazu yabo aracasanasana
ego nk'uko mubivuze muri kano kanya bamwe bagerageza kwegeranya ibikoresho vy'ayo mazu bakagerageza gu- gusubiza ko utubati aho bishoboka kugira ngo barabe yuko eh, boshobora kuronka aho bakika umusaya kubo bishoboka hari ico buramatari yakubwiye turafise ko- musitanteri aza kuvuga ku ka- mu kanya ariko hari ico buramatari yakubwiye muri rusange kigiye gukorerwa abo banyagihugu
ego eh, mu- buramatari w'intara ya muyinga icyo yatubwiye nuko bamaze guharura yose hamwe amazu agera ku ijana na mirongo itatu n'indwi yasenyutse Eh, icyo yatubwiye nuko ata kintu kininiya cyane barashobora gukora muri uno mwanya kiretse kudodora ku mashyirahamwe y'abagiraneza asanzwe abafasha na cyane cyane nk'ishyirahamwe world vision akaba yatubwiye ko aribyo bariko baragira muri kano kanya urakoze rwose jean bosco ndarurinze ubandanye udutohoreza iyo nkuru hama turaza gusubira kugukenera mu makuru yacu yo hanyuma tukiri ngaho nyene imuyinga philippe nkeramihigo arongoye komune ya muyinga imwe mu makomune mwumvise yahuye n'iyo mvura aravuga ivyononekaye muri komune arongoye n'ikigiye gukorwa ari kuri mikoro ya jean bosco ndarurinze ejo ku kagoroba hariho bimwe bimwe byahungabanije umutekano bivuye ku mvura eh, yononye ibitari bike muri muri- muri iyi komine yacu na cane cane muri komine muri zone muyinga na zone cumba yaho yononye amazu menshi cane aha twavuga nko muri ku musozi wa kibongera yaho hagurutse inzu mirongo ibiri isengero ry'abapenikote naryo nyene ryarononekaye eh, n'imirima y'abenegihugu nayo nyene irononekara Eh, ku musozi wo kwibuye naho nyene amashure ibirasi bitatu navyo nyene vyatwawe n'umuya- n'umuyaga hamwe n'ishure twavuga ko ari home y'abarimu nayo nyene yaragurutse ndetse n'amakaye y'abanyeshuri arononekara aho nyene kwibuye inzu mirongo ibiri na zitanu nazo nyene zarononekaye ubu nyene abenegihugu baripfumbereje Eh, ku musozi wa kayenzi ibiro vy'umuyobozi navyo nyene vyaragurutse ibikoresho yara- yari afise navyo nyene vyarononekaye eka n'imirima y'abantu irononekara inzu zishika mirongo itatu nyene nazo nyene zarononekaye Eh, ku mutumba wa nkoyoyo inzu mirongo ibiri na zibiri nazo nyene zarononekaye ishure y'abapenikoti nayo nyene irononekara n'imirima y'abenegihugu nayo nyene yarononekaye Eh, ku musozi wa rusengo wa rusengo inzu mirongo itatu zaragurutse hamwe n'isengero nayo nyene yagurutse urumva yuko akanya gatoyi kejo ku mugoroba ko hononye nekaye ibintu byinshi aha turaharura byose hamwe yuko hagurutse inzu zirenga mirongo umunani urumva yuko rero yari komini itekanye ariko igihugu cyaraye kije cyarononye ibintu byinshi cyane aho muri iki gitondo tuguma twumva amatelefone batwaza ati none tubifata gute turavuga ati ntacyo uti mube murihangana tube turasanura bimwe bimwe turaza kuraba icyo tuza gushobora gupfundika mu nama Iyo mvura nyene yaraguye mu ntara ya Karusi naho ibi vyononekaye bitaramenyekana Eh, buramatari waho yari yatangaje mu ndwi iheze mu nama yakoranye n'ababijejwe yuko intara yiwe irimwo inzara abanyagihugu bamwe bamwe ngahe Karusi bakaba batanguye kwihebura tumire amategato hama duce dukurikira mu ntara ya Gitega Amashuri atari make yo mu ntara zigize Uburundi yarafise uburaro ntagishoboye gufungurira abanyeshure bikwiye kuri uno wa gatatu ejo rya Amerika ryagendeshwe gisumbuye rya commune Bukirasazi riri mu ntara ya Gitega Raisa Liliane n'amahoro aratubwira uko yabisanze
turi mu buriro bw'ishure ryisumbuye rya bukirasazi aho abanyeshure biga barara bagira bihereza imfungurwa zabo za sasita naho bamwe bariko batera agasabisho ko gusaba umuhezagiro w'ivyo bagira bihereze hari abandi basa nk'aho igisabisho gitebeje kugira bashobore gutangura kwihereza ibifungurwa bigizwe ahanini n'ubugari bw'imyumbati n'inkozo z'ibiharage Imezi imwe aha mu buriro bw'ishure rikuru rya Bukirasazi yicara ko abanyeshure bagira kuri 15 aha ni kugira birinde gucuranwa igikorwa cyo kugabura imfungurwa cahawe abigeme mu gihe abahungu nabo baba bariko baraharura ibijumbu bahava bafungura ku mugoroba uwundi muco w'abigeme nawo ugosora ibiharage bamwe mu bariko baragosora n'abariko barahwata bati duheruka kugira ico duhereza umunwa mu ijoro ry'uno wa kabiri aha ni mu gihe agasururu bahora baronswa mu gatondo gaheruka guhagarikwa mu ntango za kino gice ca kabiri c'umwaka w'ishure nkunzara gusa inzara irimo guhera Inzara irarenze.
turashonje cadusatuye ntiwobona ni hamwe nyene nuko nyene twara gusa twaramenyerera kurya duke nyene tukaryama aho ndiho ntavango turahaga ishure rya bukirasazi riri mu yandi atari make yo hagati mu gihugu afise ingorane yo gufungurira abaregwa neza ico bikoze bamwe mu banyeshure bemeza ko kwiga amasaha agera kuri ndwi utari bufungure ngo uhage vyatanguye kubagirako ingaruka mbi urumva rero umuntu aca mu ishure nyene ataco ashizeko umuntu wa nyene usanga nyene benshi umenga nyene nukurikira ntibikunda nyene kubera mu nda haba hameze nabi nyene ugasanga nyene nk'umuntu yiryamiye eh, mugabo aza atungika nyene atungika vyuka asubira akubitira urwa vyuka nyene iyo bifate nk'utwo aba yarariye tuba twahetse kubera akanitwe twari na dukeya nyene tukaba twaheze haraciye imyaka cumi n'itanu leta y'uburundi ifashe ingingo yo kuziratanga amafaranga amajana umunani ku munyeshure wese ari mu ndaro kugira ashobore gufungurirwa ku munsi yamara abajejwe amashure arimwo uburaro bavuga ko ayo mafaranga atagishobora kubasahiriza bivanye n'ibifungurwa vyagiye biraduga ni mu gihe bamwe mu bajejwe amashure arangwamwo uburaro batubwiye ko bafise ibirarane vy'amafaranga atari make baheraniye abadandaza babaronsa imfungurwa claude arakaza aserukira abandi banyeshure ku ishure rya bukirasazi ahari n'ico asaba leta ni bikeya cyane igihe bokongereza ayo mafaranga amajana munani nk'ubakagira nk'igihumbi ku munyeshuri umwe umwe ngira twohaga ivyisumbuye uko twahora duhaga mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abegwa n'igisata c'indero muri no ntara ya gitega barahuye kugira ngo barabe ico bokora ariko bavana bemeranije ko ikibazo kibarengeye ari nako kumvikana ko bogishira mu minwe y'ubushikiranganji bujejwe ivy'indero twarondeye abavugira ubushikiranganji bw'indero kugira twumve ico bategekanya gukora turabakena ariko ico bikoze mu kwezi kwa cumi na kabiri guheze bamwe mu bashinga amateka bamiriye kure ingingo iheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo kugabanya amafaranga angana imiliyaridi umunani yagenewe gisata c'indero Jacqueline baranyizigiye ni umushinga amateka ubonye bakuye ko w'imiliyari bagasigarana 4 miliyari aya mahera bagabanije aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri edikasiyo bari bakwiye kuyongereza Ishure ryisumbuye rya Bukirasazi rifise mu ndaro abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa biga mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye barenga amajana abiri na mirongo itatu nayo intara yose ya Gitega ikaba iharugwamwo amashure yisumbuye afise uburaro agera kuri cumi n'atandatu yose afise iyi ngorane yo gufungurira abanyeshure muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega Raisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika urakoze Raisa Liliana inamahoro yavugwa mu makambi naho mu ikambi ya Mahama ari mu gihugu c'u Rwanda ivugwamwo ubukene bw'inkwi buriko buratuma impunzi zitikiza ibidukwikije mu guca ibiti vyegereye iyo nkambi Desire Hatungimana adufitiye inkuru ndende mwikambi y'impunzi z'abarundi imahama abahaba bariyemera ko baronswa imfungu ariko ikibaraje ishinga gusumba vyose ni inkwi zo kubiteka kuko bamenyesha ko izo baronswa zitamara na kabiri kubera rero ubwo bukene bw'inkwi bituma bakora ibizira bakihereza amashamba ya leta canke ay'abanyagihugu kugira ntibarara ubusa impunzi zose twavuganye ahimahama baba abagabo abagore n'abakiri bato baremanga batarya umunwa ko ikibazo c'inkwi camaze kuba kanenera abahinga kandi ko kidatorewe umuti kizohava kibateranya n'ababanyi babo se nta nkwi zihari baguha inkwi zitarenze inkwi zibiri ku kwezi kose inkwi zibiri rero ku bantu b'umuryango cyane cyane abantu b'umwumwe b'umuryango umwumwe bahura bigoye cyane nico gituma rero twasaba yuko harisere yogerageza ikoranye na bapamu bakaraba ibyo baduhaye ibifungurwa ukuntu batwongera inkwi canke bagahindura bakaraba ukuntu ngira ngo kumbure amakara n'ibyo byoba bibazimba amakara nayo baratanze imbabura za karundura ariko nta nta makara baduhaye sinzi ikintu umuntu yozicanamwo rero ikibazo cy'inkwi kirahari kabisa kuko impunzi yose bayiha inkwi zitatu izo nkwi akitizwa kuzitekesha ukwezi kose ni ibintu bigoye rero kuko ni ibintu duteka ni ibintu bidasha n'ingoga izo nkwi uzitekesha iminsi ibiri zikaba ziraheze ko duteka intete intete urazi ko zirya inkwi nyinshi icyo gihe rero tube turi ngaha mu ikambi ingorane tugira turaca tugenda mu mashamba ngaha mu kinyarwanda iruhande kugira turondere udukwi twotekesha hanyuma rero birashobora gushika ugasanga twinjiye nko mu mirima y'abanyarwanda usanga- ugasanga dutanguye guterana amajambo n'ibiki ariko natwe inzara ibitwishe kandi tuba dushaka gupfa n'inzara kandi dufite ibyo duteka mu gatanga dufise muzirakenya nyene none nk'abantu mirongo ine babahaye udukwi bagabana ntibacaducana kabiri umwe acana kabiri uwundi kabiri zikaba ziheze mu nyuma mugaca mugira gute munyuma nk'uburose nk'aka- nk'igarama aragurisha amakoto bamuhaye akemera kurya uturi mwakunyo konyene akazarahiga udukara acana ikibazo cy'inkwi kimeze nabi cyane kiratugoye kuko n'izo baduhaye baduha izidakwiye hanyuma tu- zahera tugafata kuri iya rasiyo baduhaye tukagira tugurishe kugira turonke ico ducana biravugwa ko mwirara no mu mashamba y'abandi mukonona nivyo E, nivyo cane kuko abarundi twebwe abafise inguvu baragenda mu mashamba y'abandi ngaha ah, inyuma y'ikambi Ngabonzima Focus umwe mu banyarwanda baturanye n'iyo kambi ya Mahama amenyesha ko abarundi babononera akababazwa nuko n'ibiti bikiri bito cyane batabigera umutwe ni ukuvuga ngo iyi mirima ituranye n'impunzi impunzi zi- bazihaye inkwi nkeya mu nkambi zidahagije urebye noneho mu ku- mu gihe zakagombye zamara ntizi- ntizikimare noneho aba- aba- izo mpunzi zikaza zikononera no kuvanga abaturage begeranye no kuvuga ngo n'inkambi mu bijyanye ni- ni- n'izo nkwi nyine bakajya mu masambu mu masambu ni ukuvuga ngo bakagenda bakazitema bakazitema no kuvuga ngo ba- basa n'abari no kuzana nubwo no kuvuga ngo wenda zizaba zigiye zigiye cyeze wenda cyo kuzisarura baranazonona zitarera ntibituma haba imigenderanire mibi n'izo mpunzi ntago yabura ntago yabura kubera ko ntago baba bari kukononera ngo ube kuba mwabana neza urongoye abarundi baba muri iyo kambi ya Mahama Rugemangabo Eloge yizera ko ico kibazo kizotorega umuti afatiye ku vyo ashikirizwa n'abajejwe impunzi ku rwego rw'igihugu leta y'u rwanda iri kwirakora ibishoboka bamaze kuduha imbabura z'ubwa mbere barazihaye imiryango yose hanyuma barazanye zigira kabiri zishobora gukora mu buryo bubiri ikora ikoresheje ama- amakara canke igakora bashizemwo inkwi iyo rero nayo yaje ariyo mu buryo bwosahiriza ariko navyo nyene ntituvyizera cane mu gihe inkwi zoguma ari zirya ariko hariho amakuru ariko aravuga ko bazozisubiriza ibizuku twibaza ko bizohava bije- bitera imbere gusumba uwarongoye impunzi ziba imahama amenyesha ko igihe bashika imahama hari amashamba menshi kandi atotahaye ariko agenda arazimangana buke buke kubera impunzi ziyiraramwo afise impungenge ko bizohaba vyonona imigenderanire myiza iri hagati y'abanyarwanda n'izo mpunzi na rya ziyemerera ko zidashobora kurara ubusa kandi zibona aho zokura inkwi Desire Hatungimana imahama ijwi rya Amerika
Unaho murabimenyereye ko ku munsi wa gatatu nkano mango tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no munsi muganganita munyana kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Ndonse aza kutubwira ivyerekeye konsa umwana ku muvyeyi agendana umugera wa sida tubatega amatwi muganganita munyana ndabahaye mwaramutse kandi ndabahaye ikaze muri kino kiganiro amahoro neza diane murakoze nk'uko muvyumvise turavuga ku bijyanye n'ukonsa ku bavyeyi bagendana umugera wa sida birashoboka ko umuvyeyi yonsa agendana umugera wa sida ntiyanduze umwana urakoze cyane diane kuri ico kibazo birashoboka yuko umuvyeyi agendana umugera wa sida yonsa kandi ntiyandukize umwana ariko ategerezwa gukurikiza ibintu bitatu bikomeye ni ukuvuga ica mbere kuja kwa muganga akipimisha agaheza akabona yuko agendana umugera wa sida ubwa kabiri akegera abaganga bakamuha imiti yo gupfupfahaza kugira iyo miti iza gufasha yuko urugero rw'imigera rutembera mu mubiri rugabanuka rugaheza rukagabanuka no mu maberebere aba ariko aronsa umwana wiwe ntaheze ngo amwandukize hama ikindi ca gatatu kumviriza cane gose impanuro zo kwa muganga ni ukuvuga agakurikiza ziya mpanuro bamubwiye y'ukuntu afata imiti n'ukuntu ategereza kwigenza kugira ntashobore kwandukiza umwana wiwe ego ariko baravuga yuko umukenyezi agendana umugera wa sida yuko adashobora konsa kandi ngo yongere aha amata umwana ivyo bintu bimeze gute arashobora kubikora vyose nk'uko abandi babikora akavanga n'amata canke aramuha amata yonyene canke amuha ibere ryonyene canke aravanga bigenda gute ego cane diane ni ikibazo ciza cane gose abavyeyi bakwiye gutahura urumva umuvyeyi agenana umugera wa sida yibarutse akahitamwo konsa umwana wiwe turavyumvikanye ikiringo c'amezi atandatu nta kindi akora atari kumwosa ntamuvangira inyuma y'amezi atandatu ariko arashobora kumuvangira ego cane ni ukuvuga arashishikara amwonsa araheza agatangura no gutangura kumuha udufungurwa tuha tundi tworoshe umwana agatangura gufungura ariko ivyo vyose akabikora ariko arafata umuti wo gupfupfahaza bimufasha kurinda vy'ukuri kutandukiza umwana wiwe kubera ko imbere y'amezi atandatu adashobora kumuvangira amata dufate nko mu gihe ashobora kuba afise amaberebere adakwiriye canke muri ico gihe akaba atabaye hafi y'umwana iyo umuvyeyi yagendana umugera wa sida atanguye gucanga amata amuha amaberebere akongera am- akamuha n'amata y'ifu canke amata y'inka abashakashatsi barerekanye mu vyigwa bakoze yuko bishobora gutuma umwana yandura muri kirya kiringo c'amezi atandatu yandura bigenze gute kubera ibyo bintu bibiri biba bicanze ni bya bindi vy'uko umwana ashobora kutamererwa neza mu mata hama agacibwamo murazi ko gucibwamo ko vyonona amara bigatuma rero biba umwinjiriro w'umugera wa sida biciye muri ayo maberebere ya nyina hama ikindi noshimika ko nuko biracibonekeza yuko abavyeyi baza barumviriza abandi bantu bababwira ibitari vyo ugasanga bariko baramwina kandi kizira kwina umwana ngerageje kubatahura ku byo mwavuze mwavuze ko atari vyiza ko imbere y'amezi atandatu umuvyeyi acanga konsa hamwe n'amata numva umengo vyiza umuvyeyi aba akwiye guha amata umwana gusa kuko birashika umuvyeyi ntaronka amaberebere canke akagwara muri ayo mezi atandatu vyoca bigenda gute atabandanije yonsa umwana ubwo nivyo bavyiza ahaye amata umwana kurusha konsa urakoze cyane diane naho rero haza uruhara rw'abaganga iyo umuvyeyi abonye ko hari ikintu kitagenda ni ukuvuga afise ibibazo byo kuronka amaberebere akwiriye kuko birashika kandi mu kugira ubibone ubiraba n'ukuntu umwana akura iyo babonye wa mwana aguma afise vya biro nyene umuganga arahita akibaza ibibazo akayagana nyina akumva ibibazo afise wenyene rero arafise ububasha bwo guhanura umuvyeyi yuko abona yuko kuneza aya magara y'umwana yohagarika konsa hama agaheza akaja ku mata rero ni ikintu baba bumvikanye kandi ikindi kintu gikomeye bakaraba nuko bishoboka kuko aya mata murazi ubwa mbere na cane cane rwose cyane murazi ko amata y'ifu azimbye eka n'amata y'inka ku bana bari munsi y'amezi atandatu ntari meza kuko arafise uko yubatse muravuze yuko byoba byiza musanzwe abavyeyi burya bashoboye kuronka amata kugira ngo bagabanye ukwanduza umwana umugera wa sida ubwo biroroshe ko abavyeyi bose bashobora gushikira ayo mata kugira bashobore kuyaha abana babo oya yediane by'ukuri mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere haracara ikibazo ego nibyo arafasha gukura abana ariko si bose bayaronka nk'agakopo gatoyi kagugwa ibihumbi mirongo ibiri kuvuga agakopo agakopo k'amagarama amajana na mirongo itanu umwana yanywa iminsi itatu aba aheze ego mwumva ko bitoroshe nawe je numva abakenyezi nk'abo leta ikwiye kugira uko ibashigiki abakenyezi badashoboye kuronka ayo mata nk'uyoye anywa amata gusa arashobora kunywa ibihumbi ijana birenga ku kwezi biragoye ariko hariho muri cmc buyenzi aho ari ikigo gikuru cyatanguye by'ukuri gufasha abakenyezi bagendana umugara wa sida kuvyara abana batanduye bababaye hafi rero hari igisata cyo gufasha abagore batabishoboye cyane rwose kandi babona ko babikenewe ukabafasha kubaronsa amata akabazo ka nyuma mwavuze yuko nyuma y'amezi atandatu atangorane ko umuvyeyi ashobora gucangira umwana eh, akamuha ibifungurwa bimwe bimwe bijya vyorosha umwana aherako kandi akabandanya mwonsa muri ico gihe yamara mbega ntashobora kugira ingorane hama kandi umuvyeyi akanduza umwana amara yiwe aba yakomeye bigasaba kandi nshimitse nguma ndabigarukako cyane rwose gukurikiranirwa kwa muganga ku kwezi ku kwezi hari ikintu kitagenda neza umuganga akamuba hafi babifatanyije hamwe muganga nita munyana turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire murakoze cyane rwose diane
abandi dushimiye nimwe mwatwumviriza co kimwe na Innocent kimenye yashikanye amajwi aho iwanyu Diane na Hazwe twari kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye mu ruranigwe mu banyu no mu vyanyu